iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe inshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri na rimwe z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ikiganiro murisanga mwumva iminsi yose saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'ubujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda tubibutse ko mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero cumi n'icyenda mirongo ibiri na kabiri mirongo ibiri na gatanu mirongo itatu na rimwe canke mirongo ine na rimwe mu rwanda naho mutwumvira kuri fm umurongo wa ijana na kane n'ibice bitatu canke kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ku munsi wa gatanu rero tuganira ku buzima amagara ibikorwa n'ibindi byinshi byerekeye umwigeme n'umukenyezi muri kumwe na oriane itanga ishaka muri studio gatanu ikaze mwese
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi rya amerika nk'uko mubyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro murisanga urifuza kumenya byinshi ku myuga ikoresha ibyuma byo ku rwego ruhanitse mu byerekeye ubwenge intelligence artificielle canke ubumenyi mu byo kubungabunga amagara y'abantu n'ubuzima muri rusange harimo no kuvura amenyo n'ibindi ni mu kiganiro muri sanga rero cy'uyu munsi aho tuza kuganira n'umurundikazi yaba hano muri leta zunze ubumwe za amerika ani irantunga irankunda irankunda yiteguriye kugira urugendo mu burundi avuye ino ah, akazoba ari kumwe n'abahinga bavuye mu bice bitandukanye ku isi eh, bakaba bazotanga eh, inyigisho ikiringo cy'iminsi ibiri mu gisagara ca bujumbura bazokoresha amanama bongere batange inyigisho kugwaruka n'abandi babyifuza kaze rero mushikiriza ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro c'uyu munsi nimero ni yayindi mushobora guhamagara ko mukabaza ibibazo mugashikiriza n'ivyumviro nk'uko mubikora kuri facebook yacu nimero rero ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ndasubiramwo nimero muduhamagarako ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe muri isanga
ijwi rya amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi rya amerika
radiyo ijwi rya amerika rero nk'uko mubyumvise twabibasiguriye inshuro nyinshi ni ikiganiro ni murisanga nk'uko twabibemereye uno munsi turabandanya n'urwaruka n'abigeme n'abakenyezi b'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za amerika kuganira nabo ah, bagenda bafata ingendo mu gihugu c'uburundi mu ntumbero yo gufasha mu iterambere ry'ico gihugu uno munsi turaganira na ani irankunda umurundi kazi aba muri leta zunze ubumwe za amerika muri leta ya tennessee Ah, irankunda yiteguriye urugendo mu burundi mu kwezi kw'indwi aherekejwe n'amashyirahamwe mvamakungu azomufasha mu bikorwa byo gutanga ubumenyi n'inyigisho mu nzego zitandukanye ani irankunda amahoro neza kaze mu kiganiro muri sanga mwaramutse neza oriyani murakoze cyane Mm, urakoze cyane nawe kwitaba ikiganiro muri sanga uyu munsi aho ugiye kwi- uh, kuganiriza abarundi n'abanyarwanda kumbure bifuza kuzo kwitabira izo nama izo nyigisho mwiteguriye gukora ariko mbere yaho ani abatakuzi ani irankunda ninde uvuka he wakuriye he ukora iki muri make wotwibwira
yego Ah, muri make nitwa anira nkunda Ah, nkaba navutse mu burundi mu ntara ya gitega Ah, nakuriye muri leta ya georgia ah, hano muri leta zunze ah, z'ubumwe za- zo muri amerika Ah, ubu haciye imyaka mirongo ibiri ah, mba ino muri amerika mu bisanzwe nkorera ishyirahamwe ah, ino muri tenesi nyene yitwa catholic charities Ah, ikaba ifasha abarefugi hano muri amerika ah, nkaba nkora mu biro rero bifasha urwaruka Mm.
Ah, mu bindi ntwara ishyirahamwe yitwa ah, reunion two five seven iyo shyirahamwe ikaba yifuza guhuza abarundi ah, baba mu makungu Mm. Eh, turumva ko iryo shirahamwe Reunion 257 ryiteguriye ihuriro rikomeye hano muri leta zunze ubumwe za amerika iryo huriro ni ryari yego igihuriro ni uku kwezi nyene ah, itariki mirongo ibiri n'umunani ah, gushika itariki mirongo itatu Mm.
Ah, izobera muri muri ah, atlanta georgia Mm.
Ah, so turabatumiye mwese mushobore kuhashika ah, muzoze nyene dusangire Mm. Eh, birumvikana tuzokumbure mbere yuko iryo huriro riba canke inyuma yaho tuzobatumira twongere tuganire tubwire vyinshi kuri ivyo ariko no musi rero tugaruke ku co tugiye kuganira ko cerekeye urugendo rwawe mu burundi ni igiki catumye utegura uyu mugambi wo kugira iki gikorwa ah, co kuja gutanga izi nyigisho mu burundi ujanye n'abandi
Ah, kuba natangiye gukorana n'urwaruka ino muri amerika ah, nasanze ko hariho abarundi benshi bashaka gugaruka mu burundi ah, kwigisha nyine gufasha abarundi bari mu burundi Ah, ahandi abandi nabo baragenda mu burundi ah, baka- bakaryoherwa bakagaruka bafite inguvu nyinshi yo gusubira mu burundi gufasha gufasha abarundi babo mu burundi Mm.
so iyi rero summer camp ni, ni platform ah, ifasha abarundi baba mu makungu kugira ashobore gu, gutanga ubumenyi bafise n'inyigisho Mhm, nuku- ah, mu nzego zitandukanye Mm, iyo- iyo iyo wise sama kembe tuvuge kumbure nk'ihuriro uzoba uriko ura- urakora mhm.
Eh, ni ihuriro ahantu abantu bashobora kuza kwiga ah, ibintu bitandukanye
Mm. uburyo none ndumva ko bizofata uburyo uh, bwo kuja mu burundi gukora ayo manama n'izo nyigisho zizomara iminsi ngahe uburyo uh, ni bande bariko baragufata mu mugongo
Eh, nku- ubu ndiko nakorana n'ishyirahamwe yitwa burundi friends international Ah, iyo shiraha- iyo shirahamwe niyo iriko iramfasha kuzana urwaruka rw'abarundi ah, bazoza bavuye mu ntara cumi n'umunani zigize igihugu c'uburundi Ah, kandi iyo shirahamwe yitwa burundi friends international ah, nibo bariko baramfasha gutegura ico ki- ikibanza ah, kuri burundi american international academy iri mu gisagara c'Ubu- ah, ca bujumbura Ah, itariki izoba itariki cumi ni- cumi n'itanu gushika Cumi- cumi n'indwi cumi na zitanu Mhm.
Mhm, cumi na zitanu gushika itariki cumi n'indwi ah, mu kwezi kw'indwi Mm. kuvuga ko bizoba ari amanama inyigisho uh, zizomara iminsi ibiri Uh, abahinga twumva muzogenda mujanye bava hehe bazoba baje kwigisha iki ni bande muri rusange ego ubu tufise abahinga batanu ah, babiri batatu bazoza bavuye hano nyine muri amerika Ah, umwe azoza avuye muri china ah, uwundi azoza avuye muri philippines Mm.
Ah, so in- izo nyigisho ah, zigizwe nu- n'ubuganga bw'amagara ah, mu buzima bu- mu rusange ah, ubumenyi bujanye n'umwuga wo kuvura amenyo Mhm.
hamwe n'ubumenyi buri ah, mu- mu myuga ikoresha ibyuma so ibintu bita ah, artificial intelligence Mm. Eh, artificial intelligence benshi barakeneye kumenya byinshi kuri ibyo uraza kubitubwira mu kanya kuko turumva ko ari na wewe uzoba uri kuri uratanga izo nyigisho abo bahinga none eh, bavuye nko mu bushinwa n'ahandi muri philippine baje baje nyine kwigisha ah, ibijyanye n'izo nyi- ni- ni- n'ubwo bumenyi ah, bazoronka ah, nk'amasaha nk'angahe kwigisha ku munsi muri make mubiteguye gute ngene bizogenda iyo minsi ibiri yose yego iyo minsi ibiri ah, hazoba ama session abiri Ah, urumva hazoba iyo mu gitondo ah, n'iyo n'iyo ku mugoroba so abo bigisha bazokwigisha rero kane ah, kabiri ku munsi wa mbere akandi kabiri ku munsi wa kabiri so bazokwigisha amasaha abiri ah, mu gitondo n'ayandi babiri ku mugoroba abantu bose baba bashaka kumenya nyine ibyo bintu bazoba bariko barigisha barash- bari- barashobora kuza turabahaye karibu Ah, bizobera nyine mu gisagara ca bujumbura ahajya kuri ah, burundi american international academy Mm. radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'umutumire w'umurundikazi yaba muri leta ya tennessee hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni muri bya biganiro twabemereye byo kugira tuge- kugenda turaganira n'abigeme n'abakenyezi b'abarundikazi bava mu mahanga bagasubira mu gihugu cyabibarutse kugira ngo bafashe mu iterambere ryaho uno munsi rero turi ko turaganira na ani irankunda nk'uko twabivuze ariko aradufasha kumva byinshi ku byerekeye umugambi bafise eh, we na bagenzi be n'abandi bahinga yifatanyije nabo kuza mu burundi guterera mu bijyanye n'ubuhinga ubumenyi no gutanga inyigisho radiyo ijwi rya amerika reka tumira amate turagaruka
inshuti mukurikirana ibiganiro kuri radiyo ijwi ry'amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri fm mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi gushika isaha cumi n'imwe zo ku muhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atatu na mirongo ibiri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu n'amajana atandatu na mirongo irindwi na zitanu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana indwi na mirongo itatu ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mutwumvira kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu ijana na mirongo umunani na kilohertz ibihumbi cumi na bitatu amajana atandatu na mirongo itatu mu gihe ku munsi w'imana guhera isaha cumi na zibiri gushika isaha cumi na zibiri n'igice zo ku muhingamo mudukurikirana kuri kilohertz ibihumbi cumi na bitanu amajana ane na mirongo itandatu na kilohertz ibihumbi cumi n'indwi n'amajana atanu na mirongo itatu radiyo ijwi rya amerika radiyo yanyu
radiyo ijwi ry'amerika ni muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga turi kumwe na ani irankunda umurundikazi aba muri leta zunze ubumwe za amerika yiteguriye kuza mu burundi mu ntumbero yo kugerageza gufasha mu bijyanye n'iterambere gutanga inyigisho ah, mu rwaruka n'abandi barundi babyifuza mu nzego zitandukanye harimwo ah, mu nzego zerekeye uh, imyuga ikoresha ivyuma vyo ku rwego ruhanitse mu vyerekeye ubumenyi ububwenge uh, bavyita intelligence artificielle azoba ari kumwe kandi n'abahinga bavuye mu bihugu bitandukanye bazofasha mu bijanye uh, no kubungabunga amagara y'abantu uh, harimo n'ibindi vyinshi bagiye kuzo ta- nyi- izindi nyigisho nyinshi baze- bagiye kuzotanga mu misi ibiri ikiringo cy'iminsi ibiri i bujumbura mu burundi hari abanyonyi benshi ku ijwi ry'amerika facebook yayo bariko barahamagara batangiye kubaza ibibazo n'ivyiyumviro umutumire wacu reka duhere ku murongo wa telefone na idris amahoro neza idris
amahoro amahoro ni amahoro namwe yego uraho urakomeye
turaho turakomeye turashima Mm, duhamagaye iri hehe hama uduge ku ijambo ikibazo canke iciyumviro
ndabahamagaye ndi muri komini provesi bubanza komine gihanga Mm,
Eh, nagerageje gusoma amakuru kuri facebook ndabona ijwi rya amerika ibintu bya piburiye mhm.
nifuza kuba nomenya ico kiganiro nkamenya na irankundani Mhm.
ubwo bumenyi ukungene yobudufasha ibiganiro inyigisho azotanga mu gihugu ukungene natwe zodushikira kugira twiyungunganye muri ivyo vyiyumviro vyiwiwe haba kuvura canke gufasha uwoba yafashwe n'ivyo bintu Mm. yego Eh, ni muri make duhereye ku zina ku izina ry'iri huriro eh, sama camp iri huriro ryitwa ngo iki kugira ngo ukumbure ah, abantu ba- bazobaze baronke byinshi ku byerekeye ibyo Alo Anita Ah, nta ah, ni- ni jewe anirankunda ndiko ndayitegura Ah, ni- mfashije na n'ishyirahamwe ryitwa burundi friends international ah, i- ibiri kuramfasha i bujumbura Mm. hari nimero ya telefone kumbura bashobora guhamagara ko kugira ngo bitegure kuzo kwitabira iryo huriro mu i Burundi barashobora kunyandikira ah, email ah, nimba bafite ikibazo ah, iyo email ni irankunda ani ah, kuri gmail dot com ah, canke bashobora nyene kunyandikira na jewe ah, je nta kibazo mfise bafite bashaka kuza nzobabwira nyene aho tu- twohurira kugira nabo bashobore kumenya ah, izo nyigisho Mm. Eh, eh, aho inyigi- izo nyigisho zizoba ziri ni hehe neza na neza mu gisagara ca bujumbura ibiro bizoberamo eh, bizobera ku ku ishure ryitwa burundi friends uh, burundi Interna- burundi american international academy uh, iri i bujumbura nyene Mm. urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika tubandanye ku mirongo ya telefone urwaruka eh, rw'abarundi bakomeza guhamagara ku murongo wa telefone Eh, tubandanye n'uwitwa idirisa twari dufise idirisa ubu turonse idirisa turi kumwe alo idirisa neza amahoro amahoro hano wi amahoro amahoro urakomeye ndi hano i kigali Mm, ni karoruma mhm, ndamwibariza mm.
bafite izihe gahunda kuri iyo gahunda bafite ya- kugira ngo i burundi Mhm.
habashe kubironosora neza bafite izihe ngamba kugira ngo icyo kibazo kibashe gukika
Mm, ikihe kibazo namwibariza Ni iki- ni icyo kibazo namwibarizaga Mm, ikihe kibazo wifuza ko coterega umuti ndamubaza Mm.
hano wi turakumva
ndamubaza Mhm,
ko atuye aho muri amerika mm.
akaba afite izihe mbaraga zatuma i burundi baba- i- ba- ba- bagera kuri gahunda bihaye kugira ngo abarundi babashe kujya ku murongo umwe kubera baba bakeneye ni benshi Mm. ariko wo tomora neza ikibazo ku mur- imbaraga byabatwara byabatwara imbaraga zisaba gute Mm.
zingana gute Eh, na guma- gahunda bafite muri muri iyo gahunda yose eh, guma ku murongo ko idirisa numvise ari gahunda nziza Eh, guma ku murongo Ah, nirankunda ugerageje kwishyura ikibazo cya idirisa niba hari ibindi bibazo mubaze alo ani turi Alo?
kumwe yego Iki- Oui.
ikibazo ca- Sinumvise neza ikibazo cya idrisa Eh, nda- Edirisa wo tomora neza ikibazo u- ushaka kubaza ani niba eh, tomora neza ikibazo acumve neza akwishura
namubazaga Mhm, a- afite gahunda yihe mm, kuri icyo kibazo kiri i burundi kugira ngo kubera i burundi barabakeneye mhm.
kuri ikihe iyo kibazo gahunda bafite Eh, ikihe kibazo neza na neza wifuza ko cokemuka
icyo kibazo Mm.
ikibazo ndumva cyakemuka ikihe kibazo habayeho ibiganiro bafite iyihe gahunda ikihe gahunda kibazo bafite ni iyihe Ego.
ko bari Eh, kure bakaba bari muri amerika kandi i reka burundi tu- babakeneye Eh, reka twumbure bati- byabatwara igihe kigana gute kugira ngo bi- ndumva utari kuratomora Baroroke neza ikibazo ibibazo.
cawe Edirisa eh, kumbure turakugarura ku murongo tomore neza ikibazo cawe kugira ngo umutumire akwishyure neza ariko nk'uko twabivuze iki ni ihuriro rizotanga inyigisho mu kiringo cy'iminsi ibiri mu- i bujumbura mu burundi Ah, nituganire gato ku bijyanye n'inyigisho ku bwawe wowe nawe arizo uzotanga zerekeye eh, intelligence artificielle benshi ubwo bumenyi ubwo buhinga ntibabuzi neza ntibabutahura uwo tubwira muri make ibyo uzoba uri kurigisha n'ibyo witeguriye gutanga
Uh, u- ubundi uh, muri make si jewe nzo kwigisha artificial intelligence uh, haba hari uwundi muhungu uh, yize kuri university no muri amerika yitwa mit uh, sinzi abantu ngira bo bayizi no muri amerika ni university nyene yigisha ibintu bya artificial intelligence Ah, jewe nigeze kwigisha ibintu bijyanye na trauma Ah, urumva abarundi twaraciye mu bintu byinshi so urumva ndiko ndigisha in- ama ibintu dushobora gukoresha ah, muhira nimba tuko turo- turakorana n'abana canke abandi bantu kugira twige ingene two ah, two twiteza imbere twebwe ah, mu- mu buzima so nibyo rero ibyo nibyo jewe nzoba ndiko ndi- ndigisha ni ukuvuga uzokwigisha ahanini uh, ubuhinga umuntu ashobora gukoresha kugira ngo ashobore ku, uh, kugerageza uh, kutagira kutabandanya kubana n'ibikomere by'umu- by'ibintu umuntu yaba yaraciyemo mu buzima ego ego Mm, ni byiza cyane Eh, urakoze cyane hanyuma ni- n'uwo mugenzi wawe azokwigisha artificial intelligence kum- kumbure nawe nyine twamutumira ubwo buhinga ni ubuhinga buhanitse cyane dukwiye ku, ah, kuganira kuri ibyo Ah, benshi ntibabutahura cyane ariko birakenewe cyane ko tubiganirako radiyo ijwi rya amerika isamirana i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ani irankunda niwe turiko turaganira nawe ku bikorwa vyo gufasha igihugu gutera imbere mu kuzana ubuhinga ah, n'abahinga ah, mu gutanga inyigisho ani none hari inzego za leta kumbure waba waratumiye muzotanga inyigisho nyinshi muzotanga ubumenyi bwinshi inzego za leta mwaba mwarabatumiye kumbure nabo nyine bashobora kubona akamaro ka zimwe muri izo nyigisho muzoba mwatanze kumbure eh, zishobora kubamarira akamaro mu gufata ingingo zimwe zimwe ah, nk'i- nk'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu canke ubushikiranganji bujejwe ugwarukana n'izindi
ntituraba ntiturabatumira ariko jewe nanjye nzoshika mu burundi mu ndwi zibiri Ah, mfise ah, amanama nzogira mu burundi ah, kugira ah, n'abantu bari mu burundi nzobabwire kugira nabo bazo- bazohashika Mm. ego none abarundi bobo bari mu mahanga cyangwa bari muri amerika bagenzi bawe n'abandi ah, mwarabararitse babaterere muri iki gikorwa murimo
ego ah, twara- twarabwiye abantu bose nimba ah, bashaka kwigisha ah, bashaka basi kuza ku- kuraba ibyo turiko turagira uwo munsi ah, ni ni ubwa mbere tubigize so abantu boba bashaka gufasha mu yindi myaka tuzo- ah, tuzobigira ah, turabahaye karibu bazoze badufashe ah, nimba bafite ibyiyumviro bashobora kuduterera byose tuzobyakira Mm, murakoze cyane Ka- tubandanye ku murongo wa telefone twakira abandi banywanyi b'ijwi rya amerika louis michel amahoro neza
ukomera ukomera oriyani uraho urakomeye mukomere mukomere ntabwo twaherukanaga ntitwari duherukanye kabisa uribyiwe amakuru oriyani turashima imana Mm,
mfite akabazo ego ariko mfurizana n'umutumire yego harakumva nirankunda
irankunda Mm.
nagira ngo mubaze akabazo agiye kuza mu burundi agiye kuzana n'abahanga we Mm, abahanga cyane yewe harimo n'abahanga mu byeke n'amenyo harimo abadatisitari nabyumvise mhm, mhm.
ariko noneho akabazo ngewe mfite namwazana ise wamutumire rwose ko ugiye kuza kuki wahisemo uburundi bwonyine ugiye kuza hano muri afurika hano yo hagati afurika santarari Mm, wicaye mu burundi bwonyine kubera iki kuki utari waturage abanyarwanda kuki utaje mu- mu bugande kuki wahibagiwe kuki wibagiwe tanzania kuki wibagiwe hariya hirya muri mo- muri congo ubwo ndashaka kumubaza ubwo wenda ntabwo yaba yaragize amarangamutima ntako kabazo konyine gusa. natwe ikifuzo niko twari tugikeneye Mhm.
muri ibyo bihugu byose mubwiye muri afurika santarari kuki wahise mu burundi bwonyine ubwo ntabwo wagize amarangamutima ntako kabazo urakoze cyane oriyane Urakoze cyane.
cyane umutumire Mm, mahoro, urakoze cyane arirankunda ni kuki uburundi bwonyine mumubare ariko ego Ego, murakoze cyane ah, louis michel muri icyo kibazo Ah, mwese murabizi jewe igihugu cy'uburundi ni igihugu cy'amavukiro so urumva ibintu ari ibya mbere ndabigize ntangurira mu burundi nta handi ariko bigenze neza ah, niho rero tuza turondera yuko twogenda muri kigali muri tanzania ahandi hantu so uyu mwaka ni umwaka bwa mbere tubi- tubitanguye so mumbabarire ah, ahandi hose tuzohashika Mm, ego nko muri ubwo bumenyi bwo kwigisha ubumenyi bwo kwigisha iby'amenyo ah, hari umugambi kumbure wo gufasha ah, ku bijyanye n'uburyo abanyeshuri bwo kuzoja mu ishuri ngo babyige cyangwa bazoza batanga ubwo buhinga bagende hari igikorwa cyo kuzobandanya bakurikirana abo banyeshuri cyangwa abo bantu baba barahaye ubwo bumenyi bwa mbere Ah, ni abo bahinga biteguye kubafasha gute kubandanya iki gikorwa yego ubundi iyo shyirahamwe yitwa ah, burundi friends international ah, turiko turakorana ah, ifise urwaruka ibihumbi mirongo itanu n'itanu ah, ba- bafasha bafasha mu burundi kuri umwaka so iyo rero shyirahamwe ah, irafise ibintu bitandukanye ihora ibigisha ah, minsi yose bafise ah, ah, ibiro mu mu ntara ah, zose zu- ziri mu burundi so nibo rero turiko tura- turafasha kugira turabe ingene ah, iyi summer camp ah, izobera mu kwindwi tuzogume tu- turaba ingene twoguma tu um, twigisha abarundi bari mu burundi kubera ibintu bya- by'amenyo si ibintu ushobora kumenya umunsi umwe hama nyene ubyi- ubyibagira ni ibintu nyene dukeneye ku- kuguma tu- tushira imbere ah, kugira abantu ntibazobyibagire canke ah, ah, bazogume ba- babyiga Mm. nivyo nivyo cyane Bira- birafasha ugwaruka rero muri rusange kumenya ibijanye n'uwo mwuga kugira ngo kumbure bazowige bazowukurikirane
ego cyane niyo ntumbero ego cyane ibyo byose tuzoba turiko turigisha ah, nibyo gufasha urwaruka Mm. urakoze cyane reka tubandanye n'abandi ku murongo wa telefone damasena uraho neza
yego ndahasasa Eh, damasene duzi ijwi eh, ikibazo cyangwa icyiyumviro
yego nariko nda- ndiyumvira kubera ko twebwe n'ibijumbura burazi yuko radiyo ntituyumva ariko twarikanye ku rubuga ngurukanabumenyi Mhm.
Eh, tu- tu- tu- tu- tu- tubaza ibyo bijyanye n'ibinyabushobozi bizo- bizo- byo- uko bi- uko bikorwa n'ingene bimeze kuko dufite amakenga nubwo bikora neza
Mhm.
Eh, hari hari aho byagiye byagiye bikoreshwa nko muri bararudi mu burundi bisize ubushomeri butari buke mu bakozi sinzi rero ko bazoca bakora kugira ngo nibyatera imbere eh, ntibyo bigira ingaruka mbi mu bakozi damasene ikibazo cyawe nticyumvikana neza subiramwo twumva uri kure kandi ni- twumva neza icyo ubajije subiramo
bigaragaza ibi- ikibazo kijyanye n'ibyo binyabushobozi bizo- ibyo binyabushobozi
Mhm.
eh, tubaza yuko eh, iyo bito birakoreshwa kubera ko nk'ino i- i- hatagiye kuboneka ubuhinga buteye imbere kenshi usanga bufite n'ingaruka mu ba- aho biriko birakoreshwa ugasanga hari abantu birukanwa mu buzi kubera ko bataba babifite bakora Mhm.
ko rero hoba hatekanijwe i- i- i- ubundi buryo kugira ngo ntihagire abo eh, bi- bishobora guteza ingorane murakoze Mm, arakoze cyane ngerageje kumva neza ikibazo ciwe ani abajije nko kuri ubwo buhinga bwa ar- um, intelligence artificielle hari abantu bafise amakenga rimwe na rimwe yuko bishobora gutwara ubuzi bw'abantu ah, ubuhinga bumwe bumwe bugako- ubuzi bumwe bumwe bugakorwa n'amamashini Ah, kuri ico wowe uvyiyumvira kwiki iyo haje ubumenyi bushasha ubuhinga bushasha ugasanga abantu bato bato abantu basanzwe barabuze ubuzi n'ubwo biba bisa nk'uko umenga ni iterambere rije mu gihugu we kuri ico uvyumvira kwiki Ah, icyo ni ikibazo cyiza cyane Ah, n'ino muri amerika natwe turiko turibaza icyo kibazo nyine Ah, so ibintu tu- tuba tu- tutazi ah, ni byiza kugira tubimenye Ah, ni biki bikora iki bikora gute kugira natwe ah, tuzobyige Ah, si ukuvuga yuko naho turiko turabyiga yuko bizotangura gukora uwo uwo munsi nyene canke uwo mwanya nyene ni ibintu bizoba mu mu gihe kiri imbere Ah, so si igihe ki you know, mu myaka itanu canke imyaka cumi ni mu myaka mirongo itanu mirongo itandatu nk'uko so turiko turabyiga kubera naho tutabishaka bizoza Ah, biriho you know, byatanguye so dukeneye kubimenya natwe kugira nibyatanguye gukora natwe ntituzobe inyuma
n'igihugu kizobe naco nyene citeguriye guhangana n'iryo hindagurika ry'ibihe mu bijanye n'iterambere mm.
yego Mm. hama kuri izo nyigisho ani dusubira inyuma gato ah, hari uburyo bisaba ku- ku- kugwaruka ruriko rurabyumva ukumva ko hari inyigisho nyinshi nziza zigiye gutangwa hari amafaranga bizosabwa bisabwa iki kugira ngo umuntu aze kuronka izo nyigisho ngaho i bujumbura
nta na kimwe nta na kimwe bisaba ni kuri gusa ah, urumva twebwe tuba mu makungu tu- turiko turiga ah, dushaka nyine kugaruka mu burundi natwe twigisha ibyo twize kugira abagwareko bari mu burundi nabo babimenye so nitu- niturihisha abashaka kwiyandikisha ah, barashobora kunyandikira naje kuri email yanje yitwa irankunda ani kuri gmail Ah, bafise ibibazo ah, bash- bafise nyene ibintu bashaka kumbwira bashobora kunyandikira kuri email hanyuma nkababwira ah, ibindi bintu kugira bazohashike ah, neza Mm. aha makumbure wonatanga whatsapp isa- isanzwe yorohera abantu benshi cyane wotanga whatsapp bashobora kukuronka ko bakakubaza ibibazo canke bakakubwira n'ibindi bifuza nk'uko bivuze ego ah, whatsapp yanje ni ah, kane zero kane Mhm, ah, kan- gatandatu gatandatu indwi mhm.
ah, kabiri zero kabiri zero Ah, bafise ikibazo bashobora kunyandikira nta kibazo Mm.
murakoze ni ukuvuga kane zeru kane gatandatu gatandatu indwi kabiri zeru kabiri zeru niyo nimero mushobora kuronka ko ani irankunda akababwira byinshi kuri iri huriro rizomara iminsi ibiri i bujumbura aho bazaba bariko baratanga inyigisho n'ubumenyi muri byinshi Ah, tubandanye ku murongo wa telefoni n'abandi bifuza kukubaza ani Ah, pacifique turi kumwe ku murongo uratwumva
ego ego mahoro mahoro
amahoro neza Mm, ikibazo cyangwa icyumviro
ni ukuvuga ko twashaka kubaza ku bijyanye n'uwo muhinga azoza Mhm.
ariko kubera ko twashoboye kumva neza ikibanza twashaka kugira ngo tumenye ikibanza ko nkatwe turi i bujumbura Mhm.
tumenye aho bazokorera kugira natwe dushobore kuhashika tuhakure ubumenyi Mm.
ariko manzi kubona musamba barire gato Mhm. E- Ego ani hari ibarabara canke ah, i- icyo fasha abari bujumbura neza na neza kuhamenya aho hantu canke quartier bishobora kuberamo ah, niba murakimenya neza ico kibanza Nalo ani Oui, ego. Uh, ishure yitwa Burundi American uh, International Academy uh, iri i Bujumbura nyene uh, sinzi barashobora kunyandikira kuri WhatsApp hanyuma nkakaba nkabaha adresse Mhm.
ariko iri adresse je mfise iri kuri na sinzi sinzi neza ibarabara iri ariko yitwa Burundi American uh, International Academy Mm. Eh, kumbure ni mu gisagara ca bujumbura ani barashobora ku- ku- kwandikira bakaronka neza na neza aho iyo nyubakwa iri ukababwira urakoze cyane Eh, kumbure mm, turashobora no ku- kubashikiriza ku rubuga rwacu rwa facebook iki kiganiro kirangiye adrese nyayo y'iyo nyubakwa aho iri mugashobora kuzotumbera aho hantu ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kw'indwi kugera kuri cumi n'indwi z'uku kwezi nyene Eh, tubandanye ku murongo wa telefone radiyo ijwi rya amerika muri kumwe na ani irankunda twakire jean claude ngoboka mu rwanda uraho neza muraho muraho neza amahoro amahoro amahoro y'imana kuri mwese kandi natwe tumeze neza ni byiza cyane ikibazo cyangwa icyiyumviro ngoboka reka maze musuhuze cyane mwohereza amaboko yombi Mhm.
Eh, nk'uko bisanzwe abakunzi banyu bagize bya mitwe ngo bukazaho ku rundi ubwo aho ni mu karere ka ngoma muri uyu murenge wa gasanda mu kagari ka kirwama bakurikiye gatanu kuri gatanu
Mm, ariko uvuge wihuta telefone yawe ntimeze neza
meze neza cyane dore ko nta- n'iminsi turimo n'amezi turimo ari amezi meza ku banyarwanda muri rusange Mhm.
Eh, ni ibintu biba bimeze neza cyane rero
ani uramufite Tekane ikibazo hano cyangwa hose bari icyiyumviro biryoshye Mm, ani uramufite ikibazo cyangwa icyiyumviro
Eh, kabisa ikintu kamaze mushimire cyane Mhm.
numvisha afite intambwe nziza kandi afite n'icyerekezo cyiza gishimishije Mhm.
afite ako azaza tugomba kumwigiraho nk'urubyiruko muri rusange
Mm.
buriya ibyo bicurangisha ryo n'ubisha akoresha
yego ngoboka urakoze cyane kuzagera mu minsi iri imbere urakoze cyane ngoboka urakoze cyane kandi n'ubundi byarahageze noneho wenda buriya buriya nk'iki kiganiro mujya mutegura bikadufasha nk'iki kiganiro yakoze Mm.
hari byinshi twe- nk'urubyiruko ruba rwungukiyemo cyane muri rusange Mhm.
kumva ko nta nta nta mwuga umuntu agomba gukora ngo yumve ko tutagomba kumuha agaciro cyangwa tutagomba kumugeza aho ashaka ahubwo akawukora afite ishyaka afite n'icyo agamije n'intego agomba kugeraho Mhm, mhm. urakoze urumva rero cyane nawe urumva ibicurangisha byiwe akoresha aho bimugejeje ni kure kandi n'ubundi iracyakomeza ndetse zanarenga aho agere ku yindi revo Mm. urakoze cyane rwose urakoze cyane ngoboka n'abandi bose baba bakoresha wenda ibindi byuma- by'umuziki Yego, urakoze cyane ngoboka urakoze cyane Uh, ari irankunda tugarutse kuri mwebwe izi nyigisho ndumva ko urwaruka ruratumiwe ruratumiwe muri izi nyigisho zomara iminsi ibiri ariko hari imyaka cyane cyane mwifuza kuzokwakira hari uh, urugero rw'amashuri bashobora kuba baramaze kurangiza imbere y'uko baza muri izi nyigisho ni imyaka nk'i- nke kuva ku myaka ingahe kugeza kuri ingahe mwifuza kwakira
ya twifuza kwakira abantu bazaba bahize segonderi mu burundi Ah, aba abazaba bahize segonderi ba- barayifise nyene bashobora kuza bige Ah, hariho umuntu yari yambajije aderesi y'iyo shure Mhm.
Ah, iri kuri avenue du large muri kinindo ah, i bujumbura Mm, aveninde
du du large Ah, ave- avenue de large aha.
Yego.
kuri large aha. benshi Mm.
barahazi Mm.
Eh, mu kinindo eh, mu kinindo Mm, avenue de large mu kinindo ishure ni eh, international burundi, burundi american international academy burundi international american academy kuri avenue de large i bujumbura mu burundi muri quartier ya kinindo urakoze cyane iyo adresse turaza kwishyira ku rubuga rwacu rwa facebook eh, mushobore kuzokwitabira iryo huriro urakoze cyane ani turumvise kandi yuko mwifuza kuro- kwakira abanyeshuri baba bahejeje mashuri eh, yisumbuye eh, p- eh, segondere eh, ni ukuvuga ko boba kumbure murifuza abavuga ururimi rw'igifaransa icyongereza ikirundi gusa muzoba mwigisha mu zihe ndimi ego tuzo- abantu tuzokwigisha nyine mu cyongereza mu gifaransa canke mu kirundi ariko tuzoba dufise abantu bas- bazosubiramwo mu- mu kirundi bazi nyine ikirundi cyo kwigisha kubera nkatwe kubera tuba mu makungu Mhm.
ah, ikirundi cacu si ikirundi nyine cyo kwigisha tuzoba dufise rero abantu ah, bazosubiramwo kugira ah, bashobore kubyumva neza Mm. ariko uragerageza cyane rwose niwo umaze imyaka mirongo ibiri irenga kandi wagiye uri umwana muto cyane rwose ikirundi cyawe ni ni ikirundi cyiza Ntiwi- ntiwisuzugure ni kugerageza nyine Eh, urakoze cyane reka tubandanye ku murongo wa telefone twakire umunywanyi yitwa sengiyumva sengiyumva uraho neza halo sengiyumva turi kumwe
Halo?
Ni sengiyumva uratwumva sengiyumva
Halo?
yego sengiyumva turakumva mbaza ikibazo cyangwa icyiyumviro Eh, nda- nda- ndahu- Mm, njyewe ni- ndiri mu bisharo gusenga imana Mhm. sengimana Mm,
Mm, ni nkaho nawe ikibazo ushaka kubaza mhm.
uwo mutumirwa jewe maze igihe nko nkoresherezwa n'ibintu nza kurwara amenyo Mhm. Mm, Sengimana telefone yumva iriko irakugora gato Eh, gerageza uhagarare ahantu umurongo ucemo neza kandi uvuge uduze ijwi Eh, sengiyumva sengimana nakose Se- sengimana turi kumwe
Eh, ndi kubumva neza Eh, subiramo ikibazo cawe mu masegonda make ko numva telefone yawe ntiriko irakorohera Eh, jewe nkunda ku- ku- kurwara ibintu by'amenyo maze kuvaho amenyo ane Mhm.
akunda kubonamo n'utubyimba indani nashaka kumubaza niba hari ikintu ashobora gukorerwa kugira ntibyontere nka kanseri Mm. yego ego nicyo kibazo nabaza Mm, urakoze cyane Eh, ani kumbure sengimana ashobora ku- ashobora kuharongera inyigisho zerekeye ukuntu ushobora kuvura amenyo yiwe izo nyigisho zizomufasha mu kumenya ikibazo afise kumbure niba niba bazotanga izo nyigisho gusa hari ibindi bikorwa ah, vyerekeye kuvura abantu bazo- bazokora muri iryo huriro
Uh, kwiga arashobora kuza nyine kumenya uh, uh, i- ingene sinzi uh, niyaza azokwiga ibintu bijyanye n'amenyo afite ikibazo Mhm.
arashobora kubaza uwo mudokiteri azoba ari harya akamufasha uko Mm.
Uh, arashobora no kuza kugira aganire n'iyo uh, shyirahamwe yitwa burundi friends international uh, nabo bazomufashe basi kurondera umuganga canke kurondera ahantu ashobora uh, ashobora kugira bazo sinzi- bazomufashe ibintu bijyanye n'ayo menyo Mhm. Mm, birumvikana birumvikana urakoze cyane rwose Eh, radiyo ijwi ry'amerika isamiraniye i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nk'uko bisanzwe turi muri wa mwanya w'ikiganiro murisanga mwumva buri munsi saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'ibujumbura mu burundi n'i kigali mu rwanda turiko turaganira na ani irankunda umurundikazi yaba muri leta zunze ubumwe za amerika yiteguriye kuza mu burundi ah, hamu- aho azoba ari kumwe n'abahinga batandukanye ah, bazotanga inyigisho kugwaruka rw'abarundi ikiringo cy'iminsi ibiri i bujumbura mu burundi rero barararitse ugwaruka cyane cyane eh, bifuza kuronka inyigisho zitandukanye zo kubafasha ah, kumenya byinshi mu nzego zitandukanye haba ari mu bumenyi ku rwego ubumenyi bukoreshwa ibyuma eh, ibyo bita ah, intelligence artificielle ku bumenyi mu bijyanye n'amagara y'abantu n'ibindi byinshi duko kandi turaganira n'abanywanyi b'ijwi rya amerika ku murongo wa telefoni bifuza kumenya byinshi kuri iri huriro twakire uwitwa egide ku murongo egide uraho neza
twebwe ndaho ndi amahoro ikibazo cyangwa icyumviro kuri eh, ani irankunda
ama nashaka kumubaza uwo mutumire mwatumye bwa mbere ntangiye kumushimira yego
hama ni igiki ategekanya ko urwo rwaruka azoba ahuye nabwo yashobora kurufasha muri iki gihe cya none kuko aba- urwaruka rwinshi no mu kugurisha rutagira akazi kandi badavuze ingufu zo gukora mugabo bakabura mwaye n'ingene bubaho we ategekanye iki kuri urwo rwaruka Mm. ikibazo cyiza hani umwishyura gute
Um, sinumvise ikibazo neza yavuze ni Mm.
kiki ndabategekanye Ah, iki mutegekanya kumbure gufasha urwaruka rudafise akazi muri iki gihe ni benshi bifuza ku- gukora ariko ugasanga nk'uko bivuze occupation kuronka ikibafasha kwiyungunganya mu buzima kiragoye cyane muri iki gihe hari ibintu mutegekanya gufasha urwaruka mu kuronka akazi muri rusange muri uyu mwanya ah, kuronka akazi ni ikibazo kinini cyane mu burundi Ah, so jewe kuri jewe ah, ibyo ndiko ndafashe ni kubigisha Ah, ibintu byo kurondera akazi mm, sindagera ngaho ngira mu- mu gihe ki- kiza Ah, nzosubira basi kubafasha nyine ku- kurondera akazi ariko ubu u Ah, ndiko ndabafasha kwiga kugira ndabigishe basi abantu bari mu makungu bazogaruka mu burundi bigishe urwaruka ruri mu burundi nimba bashobore basi kugurura ah, ibiro bi- you know i- i- iby'amenyo uwo mudokiteri azobafasha so se ndiko ndabafasha kugira baronke ah, sinzi mu kirundi ikijambo citwa network Mm, Ah, kuro- kugira baronke Eh, ku- ku- kumenyana no kugerageza ku- guhura kugira ngo ba- basangire ivyiyumviro guh- guhanahana ivyiyumviro ego kubera n'ubundi bafise aho hantu bashobora guhurira niho rero ibintu ah, bizoca you know, bitanga gutera imbere abo barundi bazoze bavuye mu, mu makungu ha- hanze babonye mu- baga- bas- bagarutse mu burundi ba- nabo baca bashaka gufasha rero tugumye tugenda nk'uko turi turagenda abantu bavuye mu hanze bagarutse mu burundi bagafasha niho rero bazo bazoca ba- bashaka gufasha uburundi gufasha urwaruka nimba ari gu- kurondera akazi nimba ari kwigisha Mm.
Ah, twese turiko tura- turagira ibyo tubona yuko ah, twofasha mu burundi Mm. A- Ani duha akarorero kuko turibuka nko no mu mwaka uheze waragiye mu Burundi waragiye n'umugwi w'aba- w'urwaruka rw'abarundi baba hano muri leta zunze ubumwe za Amerika wotwibutsa muri make ingene urwo rugendo rwagenze byabafashije iki urwo rwaruka rwagiye bafashije iki igihugu muri make kugira ngo twumve uko kuntu benshi bagenda barasubira mu gihugu bigafasha ah, kumenya ibikenewe mu gihugu n'ibyo bofasha kugira ngo abarundi ntibaze baraja mu burundi eh, ba- basubira inyuma ata- ataco bafashije byagenze gute
abarundi ah, baba hanze ah, nk'abo twajyanye bavuye muri amerika ah, urwaruka rurino benshi bashaka kugaruka mu burundi ariko ah, uca usanga ababyeyi babo batashaka gusubira mu burundi so ubu rwaruka ruca rurondera rero abantu nka jewe kugira nanjye ndabafashe gushika mu burundi kugira nabo bahabone bak- ba- bakabona ibyo uburundi bukeneye Ah, nimba ari kugura ah, ibiro cyangwa kugura ah, company ah, ishobora ku- ku- kugira nyine ubuzi jewe ndabafasha kugira bashike mu burundi nkake- nka- nkabereka uburundi uburundi hameze nk'uku tugatembera mu mu ntara zitandukanye kugira ah, babone ingene uburundi buhagaze ubu nyene Mhm.
nabo bagarutse ino bazoce bavuga ah je nabonye yuko uburundi bukeneye you know, ibi ibin- ibintu nk'ibi nk'ibi nka jewe je naraje nkabona ati uburundi dukeneye ahantu urwaruka ruri mu burundi bushobora guhurira n'urwaruka ruvuye hanze jewe rero nico gituma naciye ntangura iyi iyi summer camp ah, y'iminsi ibiri izobera i bujumbura hariho abandi rero baza baka- bakabona oh mu burundi bakeneye amahoteli bakavuga ati reka nsubire muri amerika ndongere amahera cyangwa nondere ibintu bishobora kumfasha kugira nsubire mu burundi nugurure ihoteli so jewe rero ndiko ndabafasha kugira ba baronke sinzi mu kirundi opportunity kugaruka mu burundi bakahabona Mm. kuronka ayo mahirwe kugenda mu burundi kuhabona kuhamenya ah, kenshi kuko abatari bake eh, mu bamwakuriye muri amerika abatari bake banavukiye muri amerika ntibarabona mu burundi bumva byinshi Eh, byiza rero kuri mwebwe ni uko babanza bagakubitirayo ego Mm. urakoze cyane reka tubandanye rero ku murongo wa telefone turafise abandi daniel ku murongo turi kumwe
turi kumwe cyane uraho urakomeye
irakomeye Mm, daniel uri hehe Eh, ikibazo cyangwa icyiyumviye
ndi nyamasheke ruharambuga umudugudu wa nkomero Mhm. mu rwanda ni mu burengerazuba bw'u rwanda Mhm.
Eh, ni mu rwanda
Mm.
bo ndabashimiye mwakoze cyane ku kiganiro tugejejeho twagikunze pe hari byinshi twigiyemo kandi by'ingirakamaro ni ukuri dushima jewa radiyo yacu kuko ni radiyo ya mbere ku isi iduha ijambo natwe tukagira ijambo ni ukuri ndabashimiye murakoze narashima Mm, turagushimiye cyane rwose nawe gushima ibiganiro tubashikiriza biradushimisha
murakoze
radiyo ijwi rya amerika risamiraniye washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda rwaruka mwe mwese rero muri ko muradutega amatwi murumvise cyane cyane abari bujumbura n'abari mu ntara zitandukanye turi kumwe na ani irankunda eh, yiteguriye kuza i bujumbura ku gutanga inyigisho ku buntu ah, zishobora gufasha kubaha intumbero mu buzima ku bijyanye no ku ah, guhitamo ibyo mwifuza kwiga gukoreramwo Ah, turabandanya ikiyago radiyo ijwi rya amerika reka tumire amate turagaruka
ibyaremwe byose mu isi ntacyo byakoze ntacyo byatanze ngo bibe uko biri ngo bise uko bisa Mm, ibyaremwe byose byo mu isi ntacyo byakoze ntacyo byatanze ngo bibe uko biri ngo bise uko bisa mu kuvuka umuntu siwe atora igitsina siwe ahitamo ninde yongera ubitanga n'umuremyi w'isoko rya byose umukenyezi ndabivuze n'inkomezi zaremwe mu buryo butangaje si cyo mvuga nanjye ndaje ikibanza ndi umukenyezi ndabivuze n'inkomezi zaremwe mu buryo butangaje isi cyo vuga nanje ndaje bakenyezi haguruka tutunga imisozi tujabuka inzuzi dukura amaboko mu muzu kuko natwe turashoboye dukura amaboko mu muzu kuko natwe turashoboye nimuze duhaguruke twese hamwe tuduga imisozi tujabuka inzuzi dukura amaboko mu muzu twese hamwe turashoboye abakenyezi turashoboye n'iterambere ry'igihugu turashoboye n'iterambere ry'igihugu turashoboye mu kurwanya ubukene n'inzara turashoboye turashoboye turashoboye bakenyezi natwe
abakenyezi turashoboye niko iyo ndirimbo ivuga indirimbo ya cynthia iteka indirimbo yitwa ndi umukenyezi akaba ari karavuga byinshi ku byerekeye iterambere ry'igihugu n'uruhara rw'abakenyezi duhereye kuri iyo ndirimbo nyine ni ah, abigeme wobahama- wobahanura iki ah, mu bijyanye no kwitabira nk'inyigisho nk'izo mutanga kuri wewe impanuro ufise n'izihe ku bakenyezi n'abigeme Ah, im- impanuro noba mfise ah, y'abakenyezi n'abayigeme ni bakeneye guhashika Ah, ntibatinye ko ibi bintu nyene turiko turavuga ngaha ah, kw'iradiyo kw'iradiyo yacu yuko itaba- bitabaraba canke ibintu tuzo- tuzoba turiko turigisha bitabaraba Ah, je nibaza ko kugira uburundi butera imbere tuzo- bizokena ko abahungu n'aba- n'abakenyezi canke abagabo n'abakenyezi bose ba- baronka ama opportunities ah, ah, ari imwe Ama- so amahirwe eh, Mm.
so nabo bakeneye guhashika nabo bakeneye kubimenya ah, ntibatinye Na- nibyo nababwira Mm. urakoze cyane rwose Eh, radiyo ijwi rya amerika isamiranira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakenyezi koko barafise uruhara rukomeye mu iterambere ry'igihugu Eh, nk'uko bivuze bakwiye guseruka bagashikiriza ibibazo bagashikiriza ibyiyumviro Ah, ni gake eh, nk'uko ba- bivuze ani barakwiye kumenya yuko bibaraba barakwiye kumenya yuko nabo nyine bafise ijambo bashobora gushikiriza kuko Ah, nk'uko twama twabivuze mu biganiro nk'ibi ah, ni umwigeme ni umukenyezi yaje eh, arashikiriza ibyiyumviro byiwe n'ingene ariko arashaka gufasha igihugu gutera imbere ariko nk'uko wabibonye isaha yose igiye guhera atamukenyezi atamwigeme ahamagaye haba ari nko kugutera intege haba ari nko kubaza ikibazo haba ari nko gushikiriza icyiyumviro birakenye Eh, ntibishika kenshi ah, kandi birateye amakenga
ego cyane ego cyane kandi since ah, jewe nzoba ndi mu burundi Ah, je nshaka kubamenya je nshaka kuba- kumenya abakenyezi nimba bafite ikibazo nimba bafite ibyiyumviro ah, nabahaye nomero zanje kandi nabahaye na email yanje kandi nababwiye aho nzoba ndi so muzohashike ndabasabye muzohashike ah, mufise ubwoba muzoze basi mumbaze amaso mu yanje Mm.
kugira ndababwire neza Mm. kuri wowe none ani ura- urakeka ko igituma badaseruka biracari ikibazo c'umuco canke biracari ikibazo co bonyene kwikumira ukudaseruka
Ni- je mbona ari byose Ah, ni byose sinzi ni ikibazo nyine uburundi ah, bufise je nanjye ndagerageza kubwira nanjye ah, nshire ibikorwa byanje imbere kugira basi babone ko oh hari umurundikazi ariko arakora ariko arashyira ibyiyumviro byiwe imbere so nanjye nifuza ko basi babona ibyo nanjye ndiko nakora na- bice bibaha nabo ah, inguvu Mm.
kugira ah, bashike aho nanjye nashitse Mm. Eh, ni byo cyane kuko ni ikibazo kumbure ushobora gu- kuzosanga ku rubuga eh, niwamara gushika i bujumbura kumbure uz- ushobora ah, gu- gutungurwa n'uko eh, mirongo icyenda ku ijana bazo kwitaba aya manama izi nyigisho ubu bumenyi bakaburonka uzosanga ari aba- aba- abagabo canke imisore ugasanga birakubabaje rero nibaza ko ari impanuro kumbure twotanga nuko tuhimiriza abigeme cyane gose abakenyezi cyane gose nkuko wabivuze bakitabira ah, kumbure ba- ah, ah, batanavyumvira baronka aya mahigwe y'ukuronswa izo nyigisho ugiye kuzotanga rero turaguteye intege ah, muri ubwo rwego hama rero wokongera ugatanga ya nimero yawe abakumva bashobore kuguhamagara kukwandikira kuri whatsapp abashoboye kugira amasoni kumbure badashoboye kuku- kukubaza ibibazo Eh, wosubire ukaduha ya whatsapp yawe bashobora kukuronkako ego ah, whatsapp yanjye ni kane zero kane ah, gatandatu gatandatu indwi kabiri zero kabiri zero Ah, aba- abafise ibibazo bashobora kunyandikira ah, kandi ndashobora gutanga na email yanjye ah, irankunda ani ah, kuri gmail com Mm. urakoze cyane rwose Eh, tubibutse kandi ko naho u- ugu- u- iryo huriro rizobera nk'uko ani yabivuze ni kuri avenue de large eh, mu kinindo avenue de large i bujumbura mu burundi kuva ku itariki cumi n'indwi gushi- kuva ku itariki Cumi cumi na n'itanu.
zit- cumi na zitanu nako urantunga Eh, kuva ku itariki cumi na zitanu gushika ku itariki cumi n'indwi z'ukwezi kw'indwi Ah, zikaba zirera izo nyigisho n'iryo huriro ah, rizoba riyobowe na ani irankunda kumwe n'ishyirahamwe rizoba ah, ryamwakiriye riko riramufasha muri ibyo bikorwa ani rero tuko turaja ku musozo w'ikiganiro akajambo ka nyuma ah, wifuza gushikiriza witegurira kuja mu burundi gukora ico gikorwa nakahe
akajambo ka nyuma ni ah, ni akajanye nyene abigeme ah, bihora bimbabaza kubona bakitaba mu bintu nk'ibi Ah, so je nobabwira muzowashike ah, muzoze basi tuganire Ah, muzoze naho mu- mutoba muze kuvuga muzoze basi murabe murabe mwige murabe ibintu turiko tura- turashira imbere Ah, kubera ibi bintu byose turiko turashira imbere nivyo bizodufasha ah, mu misi Mm, muri kazoza urakoze cyane rwose uyu ari ani irankunda murundi kazi nk'uko twabivuze aba hano muri leta zunze ubumwe za amerika Ah, ari muri bamwe mu bigeme n'abakenyezi twabemereye ko tugiye kuza turabashikiriza ku munsi wa gatanu umunsi wahariwe eh, twashize ingufu nyinshi zo kuganira n'abakenyezi n'abigeme Eh, rero nk'uko twabivuze mu ntango abakenyezi n'abigeme batari bake bava mu mahanga bagenda basubira mu burundi baterera ah, mu buryo butandukanye mu iterambere ry'igihugu Ah, rero ku munsi wa gatanu niwo munsi tuganira nabo Ah, turagushimiye cyane rwose anira ntunga kwitabira ikiganiro cy'uyu munsi Ah, tukwifuriza amahirwe mu rugendo rwawe kumbure tuzokongera tuganire ugarutse utubwire ingene byagenze ah, uduhe kumbure ido n'ido ry'ihuriro muzoba mwagize urakoze cyane rwose rero ni naho duheraje ikiganiro cy'uyu munsi muri studio mwari muri kumwe na oriane itangishaka ndashimiye cyane abamfashije mu buhinga bw'ivyuma na jeffrey mutagoma yamfashije kwegeranya kino kiganiro ndabifuriza weekend nziza no kubandanya mwumviriza radio mukunda radio ijwi ry'amerika
abakomeje kutwumva ni radiyo ijwi